baaba saddeettamii sadeessituudha keessa jirra baaba saddeettamii sadeessituudha baabu rafci sawti fil masaajidi baaba ol fuudhuu sagaleedhaa keessatti baaba waa'ee nu dhufeeti ol fuudhuu sagaleedhaa ol fuudhuu sawtiidhaa keessatti baaba waa'ee nu dhufeeti fil masaajidi masjidan keessatti ahuwa jaa'izun amlaa ni baqqaamoo hin baqqa'u jechuu keessatti jechu sagalee ol fuudhuun kun ni baqqaamoo hin baqqa'u asliidhatti gaa sagalee ol fuudhuun kun jibbamaadha asliidhatti jechuudha duuba inna ankara laswaati lasawtu lxamiir irra jibbamaan sagaleedha sagalee harreedhaati irra jibbamaan sagaleedha sagalee harreedhaati jechaadha duuba kanaafuu bikka sagaleedhaa kanatti warri kaafiraa kun nurra jabaa ta'e namni islaamaa kun dagame hedduu jechuu mee orma keenya laalii sumaalee laali ammas fagoodha inu islaama as jiru aya warra ollaa kana akkatti iyyan jechu gurraalee kana laalime biyyallee hogguu dhayxe amaara laali sagaleen isaanii namni lamee wali haasa'u khalaas hin dhagaamu haasoyin isaanii jechuu keenya kun ammoo kasilaa rabbiinuu gadi qabadhatti nu ajaje in ankara alaswaati lasawtu lhamiiri jechaanga eega irra jibbamaan sagaleedha sagalee harreeti ka jedhamu taate sagalee gartee akka harreedhaa tanarraa dhoowwamaadha jechuu ta'e ilmi namaa iyyuun hin barbaachisu jechuu ta'e kanaaf sifa islaamaa kaafirri fudhatee sifa kaafiraa islaamni fudhatuun hin barbaachisu baabu rafci sawti baaba ol fuudhu sagaleedhaa keessatti waa'ee nu dhufeeti fil masaajidi masjidan keessatti baqqa'aadha moo baqqa'aadhaa miti jechuu keessatti baqqa'aadha moo baqqa'aadha miti jechuu keessatti jechuudha baaba waa'ee nu dhufeeti rakkinni yeroo itti geesse akka muhaadaraa yookaan gorsa tokko tokko yookaan cilmii dabarsuudhaa yoo ta'e sagalee ol fuudhanii iyyan malee kanaman dhageenye yoo ta'e gaabsan ol fuudhan daliilli kanaa ishtadda gadabuhu wacalaa sawtuhu rasuulli gartee dallansuun isaa jabaate sagalee isaa akkaan ol fuudhaa jechaatu jira yeroo gartee waa gorsu jechu اشتد غضبه على صوته آية حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال نجد كنت أنين كنت هيتنجرا قائما دابتا تهيتنجرا قياتكم في المسجد جتان مسجد كيسة دابتا تهيتنجرا جدوبا guyyaa tokko masjida keessa dhaabbataa taheetin jira osoma an dhaabbachutti jiru jee eenyu ja'a saa'ibii ilma yaziidiiti fa hasabanii na darbate xirrachaan rajulun gurbaan tokko xirrachaan na darbate nama tokko gaa waan xiqqoo takkaan darbattee osoo isa dhoytee isa miidhuu hin fedhin akka inni gama kee as ilaaluuf jecha ufitti as mil'achiisuuf gama kee as ilaalchisuudhaaf waan xiqqoo takkaan isa darbatuun nima jira jechuu فنظرت نلاله وفرأت لالي أن يقام كي ودربة جده فإذا عمر بن الخطاب وقما كان عمر إلما خطابيتي إني قرتي دوبا ودربة إني قرتي دربتي قام كيتي وفر أسنا لالكي سسن عمر إلما خطابيتي فقال نجده اذهب ديمي قربا أكنا جين دوبا يزيد كي ديمي سائب بن يزيد نعم سائب كي ديمي جين fa'atini natti koottu bihaazayni jara lameen tanaan natti koottu jara lameen takka ta masjida keessatti sagalee ol fuutee walitti lallabdu jara san itti baana fa'atini natti koottu bihaazayni jara lameen tanaan natti koottume faji'ituhu deemi jara tana lameen naayaami jechuu fedheeti jara lameen tanaan natti koottu jechuun waan gahafalli takka taatee harkatti qabatee fuudheen fidu jaraan natti koottu jechuun dhaqiiti jara tana naayaami haa natti dhufanii jechuudha macnaa muraada bihaazayni faji'ituhu isatti dhufe bihimaa jara lameeniin itti dhufe bihimaa jara lameeniin itti dhufe jara lameen fuudhe akkasumatti itti dhufe jedhe duuba aya qaala ni jedhe man antuma isin lameen eenyu aw min ayna antuma yookaa isin lameen eeysarraaji man antuma eenyu isin lameen jeen aya ufna barsiisa isin lameen eenyu yookaawu min ayna antuma isin lameen eeysarraaji min ayna antumaa isin lameen eeysarraayyi meenaa himaa eeysaa dhuftan akkana jeen duuba laal jarjaruu dhabu ariifatu dhabu ariifataan gaafa gartee sa'aa qabata ariifataa waraaboodha jechuudha waraabessi yeroo ariifate bikka laaftuu dafee kutatee gartee duuba bikka jiitu dafee kutatee yoo isa ariifachiisanillee gaa alanshaadhaa fiigu dhiise gaafatti gorora gaafa qaba jechuu yeroo inni gaafa qabee jee abbaan yoo arge yoosu irraa ari'atare osoo inni waan takka irraa kutachuu hin danda'in kanaaf hin ariifatan xabi'aa islaamaatirraa ariifatuun dhoowwa haala islaamaa aadaa islaamaa keessatti ariifatuun dhoowwaadha ni gaafate suuta gaafate eeysarraayi mee eeysaa dhuftan maali isin qaalaa ni jedhan jarri lameen min ahli xaa'ifi warra xaa'ifiitirraayi nuti gaayi xaa'ifirraa gadi dhufnee jaaniin orma xaa'ifiiti qaala ni jedhe law kuntumaa isin lameen osoo taatanii min ahli ilbaladi warra biyya kanaatirraa min ahli ilbaladi warra biyya kanaatirra osoo taatanii la awjacatukumaa silaa isin lameen ni laaleysa silaa isin lameen ni laaleysa laalaa ajaa'ibaatiin silaa isin lameen keessa kaayaa jeen duuba la awjacatukumaa isin lameen kana silaa ni laaleysa akka ajaa'ibatti laalaa isin keessa kaayaayya isin laaleysa jechuun maal jechuu itti baanaa isin garafa isin tuma jechuu fedha beeki isinin laaleysa laalaa isinitti argamsiisa isin garafa isinin tuma jechuu fedha duuba tumaadhaan dhukkee isinin kaasa maal balleeysan tarfacaanii maal balleeysin akka waan isaan jedhaniiti tarfacaanii isin lameen kun ol fuutanii miti aswaata kumaa sagaloowwan isin lameeni aswaata kumaa sawti isin lameeni ol fuutanii miti fi masjidi rasuulillaahi sala allaahu aleyhi wasalam masjida rasuulaa keeysatti isin sagalee teysan ol fuutanii miti akkana jeen duuba ma ol fuutan dhoowwaadha mana rabbii keessatti iyyuun keessan lallabuun keessan gaarii hin ta'u jechuu isaati duuba manni rabbii kabajamuu qaba keessatti wacuun iyyuun hin barbaachisu jechuu ta'e aya wannummaan gama rabbii rarraatu hundinuu iyyansan feetu walqaw fiihi la'allakum taglibuun majlis cilmiidhaa tokko yoo keessatti wacce yookaa goote iyyite hin barbaachisu sifa gartee warra munaafiqtootaa nama dhaalchise jecha sifa warra munaafiqtoota warri munaafiqtootaa walqaw fiihi la'allakum taglibuuna walii dhaaman akka cilmiin facaatu akka ilmiin gartee duuba bikkan arganne iyyaa waca wanni nabi muhammad jedhamu kun akkan dhagaamne jeequmsa fidaa sagalee ol qabadhaa dudubbadhaa waliin ja'aniitii waan akkanaa kana dalagan jechuudha duuba wanni akkanaa kun min sifaati ilmunaafiqiina sifa munaafiqtootaatirraaji aya duuba la awjacatukumaa isilaa isin lameen nin laaleysa tarfacaani aswaatakumaa isin lameen sagalee teessan lameen ol fuutanii miti fi masjidi rasuulillaahi sala allahu aleyhi wasalam aswaataa kana asitti jamciidha godhe sawtaykumaa jedhee musannaa hin goone maaliif jennaan akka fakkaataa sagat quluubukumaa jechuudhaati quluubu jam'ii godhe quluubuu kana jecha kumaan musannaadha waa waan lamarra qaceelchu quluubuun ammoo jam'ii ta'e ormi kunis lama maa jam'ii godhe yoo jedhame waan jedhaniin likawni ilmudaafi juz'an min almudaaf ilayh mudaafiin kun inni erkifamaa ta'e kun humna takka waan ta'ee jiruuf jecha mudaaf ilayhi irraa isa gama isaatitti erkisuun godhame irraa waan humna takka ta'ee jiruuf jecha aya quluubuu fi kumaan kun wamaa takka taa waan biroota walitti erkisan hin taane humnu takka walitti erkisan humnu takka jecha isaanumaa fi qalbii isaan lameenii walii erkisan jecha isaanumaa fi qalbii isaan lameenii walitti erkisan kanaafuu humna takka ta walitti erkatte waan ta'eef ni beekamaa jam'ii yoo gootes nama lama ta'uun isaanii ni beekamaa jechuu ta'e aya faqad sagat quluubukuma akka jechuuti tarfa'aani aswaatakumaa jechuun fi masjidi rasuulillaahi keessatti akkamitti ol fuutan je'e itti ka'e masjidni masjida rasuulaa ta'uu masjida biraa ta'uu eeysa kama ta'e waa haa ta'u mana rabbii eega ta'e sagalee ol fuudhanii keessatti wacuun iyyuun hin barbaachisuu jechuu ta'e naamusa qabachuu qabaachuun barbaachisaadha aaya duuba osoo masjida ta'uu baattelleedha alumattuu inna ankara alaswaati la sawtu lhamiiri eega je'ame hanga nama barbaachisuun akkaataa nama barbaachisuun rakkinni gartee tokko yoo ol fuudhutti nama haajamsiise ol fuudhaadha yookaan ammoo gaduma qabatu barbaachisaadha malee dararaa takka wanni takka osoo itti singeeysin akkanumatti lallabaadhaa deemuun hin barbaachisu jechuudha haala muslimtootaati miti sun haala harrootaati haala harrootaatirra ammoo dhoowwamnee jirra حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره آه عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك كعب بن مالك أخبره إسافي أديس عبد الله إلما كعبي كان أديس يجو عبد الله إلما كعبي كان أديس أنه إن كن كعب كنغا تقاضى كفلتشو ربرباد دين إسا taqaadaa kafalachuudha barbaade ibna abii hadradin ilma abbaa hadradiitirraa kafalachuudha barbaade jedhe duuba ilma abbaa hadradiitirraa kafalachuudha barbaade daynan jechaan bidaynin mugoota tokko mugoota mugoota tokko kafalachuudha barbaade lahu ka isaaf ta'e daynan mugoota kafalachuudha barbaade lahu ka isaa ta'e mugoonni sun yookaan daynin sun daynan jechaan bidaynin jecha mansuubun binasci lkaafidi wanni inni irratti nasbii godhame waan kisraa isa godhutu asii fuudhameessaniifi jedhan daynan bidaynin mugoota tokko kafalachuudha barbaade lahu ka isaaf ta'e kacbii kanaaf ka ta'e calayhi jechaan ilma abbaa hadradiit irratti calayhin abbaa hadradiit irratti deebi'aa lahu kacbiif deebi'a lahuun kun في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول ربي جرو كيستي إرا كفلتشو برباده في المسجد مسجد كيستي فارتفعت ألف دمت أصواتهما سقلين إسان لميني ألف دمت سقلين إسان لميني ألف دمت walitti iyyan gaa boo naa kenni waan kiyya naan kennitu naan eeggattu jechuu kana keessatti gaa walitti iyyan fartafacati ol fuudhamte aswaatuhumaa sagaleen isaan lameeni addunyaan tun badduudha walitti nama iisiisti aya waliin nama iisiisti jechuudha isii tanarraa ubsuun ni jabaata keeysaa'uu ormi nabi muhammad wanni isin ittiin fatanamte addunyaadha addunyaadhaan fatanamte mokkoramte jechuudha likulli ummatin fitnatan وفتنة أمتي المال أكما رسول الله عليه الصلاة والسلام شفتي أرما كياتو مكرمتو لا فتنا نعم شفتي أرما أسين درد دبرتي هندي إسيرا مكرمتو وانتي مكرمتك أبدي مكر أمتك يا مو الدنيا رجل دوبا دولار جلاهي نفن شلنجي جلاهي نفن جتشورا أويرو جلاهي نفن دلدل جلاهي نفن هوري جلاهي نفن رئوت جلاهي نفن قال جلاهي نفن وبها يعيشون وبها يموتون ولها يموتون دوبا isima tanaan jiraatan isima tanaaf gartee duba yoo du'anillee du'an isii barbaaduudhaaf jecha jireenya isii tanaatiif jecha osoo isii barbaadan hattaa duutilleen itti dhaqqabdi jechu maanaan kana ka'eeti gartee isii tana barbaaduudhaaf jecha bikka badduu bikka ruhiin isaa itti baatu faadhaqa ka sababaa ruhiin isaa bahuudhatti gartee taatu jechu ruhiin isaa bahuudhatti ka sababaa gartee ta'u addunyaa gartee ruhii isaa keeysatti baasuu fa'aa gartee sababaan akkasitti argamu sanfaa keessa seena jechuudha duuba waan ruhiin isaa keessatti bahuudhatti sababaa taatu fa'aa keessa dhaqa hallayyaa meeqaatam jechu fakkeenya tokko tokko hogguu fudhanne asii amma baqataan gama suud afrikaa kana asii achi deemu ka qursii leencaa ta'e illee hedduu jira jiran ka qursii leencaa ta'e caakkaa kana keessatti hallayyaa keessatti dallaalli ofirraa darbee biraa deeme garte mallaqa barbaaduudhaaf kuni fakkeenya haanuu ta'u jechuudha hedduu addunyaa jaalatti jechuudha baniin nabi muhammad tun saniif jecha diina isaaniitillee gurguratuudhatti seenan hanga rabbiin rahmata isaanii godhe male فارتفعت ألف دمت أصواتهما سقلين إسان لميني حتى سمع حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حم إسيسا رقهت رسول ربي وهو حال إني في بيت من إساك يستجرون وهو في بيته حال إني من إساك يستجرون فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لقم إسان لمينين به رسول لقم إسان لمينين به لا لمن كيسا رسول لقرتي ديرو مالتو أرقم جدي رسول رفتشيساني أكسي رسول لتبه لال بابا كان كيستي سقلي ما حديث كان كيستي سقلي ما ألفو تنجد شالين انجرو حديث أما دبتو جرو كان كيستي لكن ألفو دون سقلي لا أكا ركينا كبو أكا جباتي أكا نمتي بيكما جيتشو رسول بك إني چيسو كان را كاستي سقلين إسان لميني فيدون كن رفتشيستي jibbansarraayi waan hamaa ta'e jechuu irratti nama qaceelcha jibbamaa ta'uu isaati irratti nama qaceelcha sagalee ol fuudhuun jechuu وهو حال رسول في بيت من إساء كيست جرون فخرج نبه إليهما قم إساء لمنين به رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قم إساء لمنين به حتى كشف هم ساقط سجف جتان قردو حجرته قوجو إساء سجف جتان قردو حجرته قوجو إساء haya gojoon rasuulaa girdoo qabdi jechuu mana girdoo itti godhachuun nima jira laakiin gartee qaama hundaa gartee waa uffisuun hin jiru malee shari'aa islaamaa keessatti girdoo takka jidduu kaayatuun hulaa dura haa ta'u keeysa manaatiin muratuu haa ta'u laakiin waccuu gartee jidaara uffisuu kanaatu dhoowwa shari'aa islaamatti kun sabataadhaa miti hattaa kashafa hamma saaqutti si jifaa hujratihi girdoo gojoo isaa jechuudha irraa ol qabee ilaale ونادى نللب يا كعب بن مالك يا كعبي إلم مالكي جتشر للب قال نجد لبيك يا رسول الله لبيك مي taraa hedduu si labbiika taraa hedduu si awwaadhee jira yaa rasuula allaha taraa hedduu si awwaadhe labbeeykaan kun mulhaqa musannaati waan waan lamatti dhaqqabsiifamu ma'anaan isaa hedduu garsiisa kanaaf jecha labbeeyka taraa hedduu si awwaadhe ijaabatan bacda ijaaba awwaatinsa eega awwaatinsaatii taate si awwaadhe ajabtu laka ijaabatan bacda ijaaba taraa hedduu si awwaadhe marratayni karratayni akka gartee fakkeenya karratayni jechuudhaati karratayni jechuun marratayni fa aksara jechuu duuba taraa gartee hedduu taraa gartee hedduu jechuudha agarsiisaa فأشار ني أكيك بيده حركة إسات ني أكيك رسولي حركة إسات ني أكيك مال أكيك أن دع الشطر جناء الرابئي أن دع الشطر جناء الرابئي من دينك دينك كان الراجناء الرابئي مغوتك كان الراجناء الرابئي اتنقرار اللبو وان كفلوا إيغا إني أبيهن جنكين أكنا جندوبا cinaa irraa bu'iif jedhe magantaa seenuun ni jira jidduu jara lameen waa walirraa qabanii magantaa seenanii obboleeysa walirraa dhaabbadhaa walii laafaa jechuun ni jira maaltu si ga'e minaa gabbaan jettuun akka duuba dubbii gaa nama rahmata hin qabnee tana gad hin dhiistu jechuudha maaltu si ga'e jettuun ati maaltu si ga'e nutu walirraa kafalatu jira maaltu si ga'e jette waan akkasii akkasiisan hin je'an jechuudha duuba maaliif jennaan jidduu muslimaa wanni jiru arrahma laal islaamni wanni walii qabu rahmata waan akkasiittu jidduu jaraatitti gartee jira jechuudha namni islaaminna harkaa qabu rahmata walii qabaachutu barbaachisa walii laafu tanatu barbaachisaadha aya qad facaltu ka'abilleen hin dinne qaala kacbun ka'abilleen hin dinne maal jedhe qad facaltu dalagee jira dhugumatti yaa rasuula allaahi yaa rasuula rabbii dalageetin jira yaa rasuula waan ati naan jette dalage labbeeyka umaasii awwaadhe jeen qaala rasuulullaahi sala allaahu aleyhi wasalam rasuuli rabbii ni jedhe qum ka'ii dhaabbadhu gurbaa jeen ka'ii dhaabbadhu ati faqdi isaaf kafali hanga cinaadha tasirratti hafte isaa kafalii jee duuba ka'ii kafaliifi akkana jedhe ka'iiti hanga san kafaliif jedhe deeyni ufiitiif jecha namtichi nama tokko qabachuun nima jira jechuudha aboo haqa kiyya naa kenni je'e yoo bikka bikkuma argetti jechu masjidatti arguu karatti arguu si argadheemi jee egaa itti rakkatee qabatee naa kennitu malee waan kiyya jechuun isaa badii hin tahuu jechuudha duuba baabu lxilaqi waljuluusi fi lmasjidi baabu lxilaqi kaaqa namaa barbaadu hoo aaya ka haqa namaa barbaadu haqa namaa barbaaduun asliidhatti hadiisa rasuul alehi salaatu wassalaam dubbate keessatti qiilaa fi qaala irraa isin dhoorga jedhee achi keessatti dubbate hadiisan keessatti wamanacan wahaati wamanacan wahaati ammallee wanni irraa isin dhoorgu wamanacan waan rabbiin waajiba kennuu isaa isin irratti gartee godhe dhoowwatu waan rabbiin kennaa jedhee dirqama godhe akka deyni nama akka gartee zakaadha kennaa jechuu waan rabbiin dirqama godhe kana dhoowwatu wahaati fidi jechuu waan haqa keen ta'in jechuu akkanuma kiisha namaatti rarra'anii jimaadhaan bitadhaa fidi jedhanii gaa dirqiidhaan wahaati fidi fidi dirqumaan jechuudha duuba aboon qabu aboon qabu osuma jaa abooni qabda kun mee sin fattashadhaafaa jedhani duuba aya bikka naannawa gartee jimaadhaa kanafaa dhaabbatee gaa bika naannawa jimaadhaa kanafaa dhaabbatee nama xiqqasha waa kiishin isaa wayyaadha ni beekami ni beeka kaa yeroo hunda gartee inni qaariyaa baafatee bikka jimaa tanarraa yookaa'u maaddii baafatee yeroo hundaa'u sa'a inni itti dhufu ni beeka kara bahee dhaabbataafi duuba kara bahee dhaabbatee fituma gaagaafa ofii waan ittiin bitatu hin qabne beeyta lat godhee qaba aboo gahar'a fiddu malee aboon qabu aboo sin laala sin fattashadha jedhan duuba dirqiin irraa fudhata dirqiin irraa fudhata kakeeysi gartee duuba dirqiidha akka tolaa kakeeysi dirqiidha hasanu ammoo jimaadhaan bitatu jechuudha duuba aya haalli sun ammoo dhoowwamaadha wamanacan wahaati haati fidi jechuudhaan tokkon jiru barra akkaa tokko jira ka dirqimaan gartee duuba keeysi tola fakkaata ammoo lolallee miti keeysi akkas fakkaata yoo laalaan akka tokko tola fakkaata laakiin dirqima isiin aboo fiddu malee fiddu malee kunilleen gaa guyyaa biraa sa'a inni karaan jirre san laallatee yeroo biraa dhaqee yoo bitate malee jimaa san haala inni naannawa san jiruun gaa aboo ibaluugaanan dhiisu eh, narraa fudhata shantamman tana dhibba kana shantamatti narraa deebisa jeeti irraa jalaa baqata beeke jalaa kararraa maqa jechuun rasuul alayhi salaatu wassalaam ulee obboleessa keeti uleema obboleessa keeti hayyama isaatiin maletti fuudhuu hin qabduu jedhe ulee gadaantiin gaa uleedhaa mire hayyama obboleessa isaatiin bigayri xiibi nafsihi jedhe duuba jaalala lubbuu isaa dasii lubbuu isaatiin maletti ulee mallee jalaa tuquu hin qabduu jedhe akkaan honga ga'e beeke wal jaalachiisuun kun qalbii kan wal gammachiisuun akkaan barbaachisaadha shari'aa islaamaa keessatti baabul xilaqi wal juluusi fil masjid baaba dowrii keessatti waa'ee nu dhufeeti wal juluusi ammallee taa'uu keessatti fil masjidi masjida keessa baabul xilaqi xilaq jechaan dowri yookaa naannoo teessuma naannawanii ta'an jechaadha yookaa ka maramanii ta'an teessuma naannoodha teessuma gartee maramiinsaa teessuma gartee eh, caafamiinsaa naannawanii akkanatti namni shiri walit jedhee ka taa'u fuula walit deebi'e waljuluusi ammallee teessuma keessatti baaba waa'ee nu dhufeeti fil masjidi masjida keessa teessumaa ta'eewu haa ta'uu ka naannawanii taa'an ta'us ka akkanumatti faca'anii gartee taa'an ta'us masjida keessa dowrii taa'uun naannawanii ni jira faffaca'anii taa'uu illee ni jira dhoowwaa hin qabu jechuun حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم gurbaan tokko ni gaafate nabiyyi rabbii faqaala duuba ni jedhe nabiyyi rabbii ni gaafate gurbaan tokko nacam sa'ala rajulun annabiyya gurbaan tokko nabiyyi rabbii ni gaafate wahuwa haala nabiyyiina cala alminbari minbara irratti jiruun minbara namuu beekaga ka imaamtichi guyyaa khutbaadhaa irra dhaabbatee gorsu san maa taraa fi salaati illeyli jeen mee maal garta salaata halkanii keessatti salaata halkanii keessatti maal gartaa ma'anaan kana maali akkamitti salaatuu yaadda akkamitti haa salaatu mee akkamitti haa dalagu tokko tokkoon salaatamo raka'a takka takkaan lama lamaan salaatamo mee akkamiin godha jechuu isaati maa taraa mee maal gartaa fi salaati leyli salaata halkanii keessatti maal garta akkana jennaan deebisaan isaa maal ta'e qaala masnaa masnaa lama lama ta'uudhaan arga masnaa masnaa lama lama ta'uudhaan arga salaatni halkanii keeyfiyyaan isii akkaata hedduu baaba gartee salaata halkanii keessatti bal'inaan irraa quufuu danda'an amma inni daliilli isaa gartee dowrii naannawanii taa'uun ni jirti jechuu saniif deema aya yoo amma gaa baaba kana qaraanee finne baaba isaa keessatti maal qaraanare yoo amma salaatulleeyli asi qaraanee finne baaba isaa keessatti waan qaraan waan hin qabneef gaa aya hambifataa deemna masnaa masnaa lamaan lama lama lamaanis afur afuriinis hunda walit dhaabdee salaatus ni dandeeysa aya lama lama jechuun afur afuriin hin jiru jechuu hin kennu maaliif jennaan hasriin keessan jiru wanni lama lama je'ee kana qofa irratti gabaabsu hasrii jedhanii waan waa gabaabsu meesholee waa gabaabsaniin quboolee waa gabaabsitu as hin jirtu kanaaf jecha lama lama yeroo jedhe asii olitti hin ta'u jechuun as hin jiru jechuu lama lama qofa malee achi ol qofa san callaadha hin barbaachisu ka biraa jechuun bikka kanatti hin katabamne lama lama jedheetuma use jechuu lama lamaillee sabate afur afurillee sabate achii oliinis walitti qabanii hunda isiitu salaatuunis sabate jechuudha aya akkasuma fakkeenya raka'aa saddeet walitti dhaabdee salaattee ofirraa jidduu teessee ol kaatee sayleesituu salaattee witirii gootee jechuudha sayleesitu sanii witirii gootee ofirraa xumuruu dandeessa jechuudha akkaataan isa bal'aa fa'idaa khashiya yeroo sodaate eenyu ahadukum jechuu tokkoon keessan yeroo sodaate yeroo sodaate tokkoon keessan maal asubaha jechaan dukuula waqti subi yeroon subiidhaa seenu asubaha yeroon subiidhaa seenu yeroo sodaate maal dalaguu qaba صلاني صلاة واحدة ركعة واحدة ركعتك ركعتك صلاة namni tokko yoo subiin itti seenuu sodaate jechuudha salaanni subiin itti dhiyaate jechaa yeroo ofirraa sodaate raka'aa takka qofa salaata fa'awtarati lahu isaaf qargooti maa sallaa waan inni salaate fa'awtarati lahu isaaf qargooti maa sallaa waan inni salaate isaaf qargooti jedhuuba waan inni salaate isaaf qargooti akkana jechuun salaata inni halkan keessatti salaate halkan salaata leeyliidha yoo ka salaatu taate salaata inni salaate san witrii qarii taatiifi jechuu yoo halkan keessa salaatu baatillee salaatuma sunnaa ishaaciidha ta inni salaate salaata sunnaa ishaa'ii ka inni salaate sanumaani isima san gartee qargooti isiisaniifi qarii taati qariin kun jaalatamaadha maaliif jennaan fa inna allaha witrun inna allaha yutrun yuhibbu lwitra rabbiin witrun qariidha yuhibbu lwitra ammas qarii jaalata kanaaf jecha salaanni qariidhaa gaarii taati jechuu haya salaanni kanaafuu gartee shari'aa keessa salaanni guyyaatilleen qarii godhamte salaanni guyyaatilleen qarii qabdi jechuudha qariin isiidha salaata magribaati salaanni magribaa salaata salaatamte ganamarra haya ka salaatamte subhii zuhurii casrii kana hundaafi salaanni magribaa qarii taati jechuu waan amma dalagame san hundaaf qarii taati jechuudha duuba aya jaalatamaadha qarii godhuun kun فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول وإنه علم عمر إنه كان ضمير علم عمر تدي بسجدة وإنه علم عمر كن كانت أجرا يقول كجر تأجرا اجعلوا قد آخر صلاتكم بود صلاة كيسني كيست وترا وتري قد يوكاو قر قد آية تكتي سن صلاة يجودا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به نبيين سكنت أجججرة witrii kanatti ajajee jira jechuus namni halkan salaata leeyiliidha salaate witriidhaan cufuu qaba jechuu rasuulli alayhi salaatu wassalaam salaata isaa witrii booda waan biraa salaate raka'a lama salaateeti jira witrii booda raka'a lama salaatee jira kayfaljamcu duuba booddeen salaata keessanii witrii haa ta'u qarii haa ta'u malee akka qindiin qindiin akkan argamne salaata keessan ka dhumaati irratti qariin haa argamu malee qindiin akkan argamne jechaatu jira jechaadha ta'e hadiisni kun laakiin ammoo rasuulli qindii godhee jira booddee salaata isaa qindii godheeti jira eeguma salaata salaatee salaata leeyiliidhaa fixee witrii godhe booda qindii godhee fidee jira kayfal jamu duuba dubbiin kun aya bika kanatti gariin namaa gartee duuba namu waa heddu haasawe waa heddu haasawe jechaadha walumaa galatti waan jennuun kun ficili nabiyyiiti hojii nabiyyiidhaati jechuu rasulli qindii godhee salaatuun raka'aa lama salaatuun eega witriiti sun ficili nabiyyiiti jennaan qariin yookaan gartee witiriin qariin jechaadha naam fi'ili nabiyyiiti jennaan sun hujii nabiyyiiti isiniin kun booddee salaata keessanii keessatti qargodha jechuun kun ammoo qawli nabiyyiiti qawli nabiyyiiti jechaadha duuba haya fi'ilii fi qawliin yeroo mucaradaa wal godhe jechaadha yeroo wal dura dhaabbatee fi'ilii fi qawliin jechi gartee rasuulaatii fi hujiin rasuulaa yeroo wal dura dhaabbatee qawaa'idaa ormaa biratti jechaadha alqawlu muqaddamun ala alficli jechatu durfama hujirra jechatu durfama kanaafuu jecha isaa qabannee nuti booddee salaata keenya witrii goonaa jennaan duuba akkaataa hedduu irraa dubbatame taanuma takkittiidhaan isin irraa gabaase duuba amma asitti teeysumti zaahiraa asitti hin argamne masjida keeysa laakiin wanni irraa fudhannu jechuudha baabulxulaqi waljuluusi fi lmasjidi akkana jedhe amma wan irraa fudhannu dowriin amma as keessatti hin dubbatamne wan irraa fudhannu wahuwa cala alminbari yoo je'u namni isa jala jiru namni isa jala jiru faca'ee yookaa ta'a yookaa'u dowrii naannawanii ta'an jechuudhatu as keeysaan huu beekamaa jedhaniin duuba rasulli gaa akkanumaan ol bahee jidaara waan gorsu jidaaratti gartee minbara irratti ol bahee gaa waa jidaaratti wacazii hin godhu namaa jala taa'u jira namni jala taa'u kun yookaa dowriidhaan ta'anii yookaa faca'anii ta'anii lameenirra akkuma tokkotti ta'anii kanaafuu gartee baabaa fi hadiisni wal qunnamee jechuu ta'e duuba asiin irraa fudhate bukaariin fiqiin isaa akkaan dheertu حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قربان تكو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام نبي ربي ندفه وهو يخطب حالا نقرسون حالا نقرسون كرسولي غرسا دنگلاس جيرو فقال نجد كيف صلاة الليل صلاة الكني أكم آية osoo namni gorsu jiru nama gaafachuun dandahama ee gorsa san jidduu muree namaa deebisuun ni jira ee faqaala masnaa masnaa lama lama jeen duuba lama lama lama lama tokko gaaf tokko dhufeetuma rasuula agartee khuxbarra jiru ka rasuuli khuxba agartee jumcaadhaa godhu jiru yaa rasuula waa takkan beeku koottu na barsiisi jeen aya maal aalama agartee gorsitaami koottu an diini kiyyaa'uun beeku je'etuma ga ofirraa rasuula yaammate rasuuli khuxbaa karan mureetuma deemee kursii naa yaamaa jedhe kursii naa fidaa jedhee kursii fudhatee kursiirra taa'ee akkasitti shari'aa barsiise aya yeroo wanni akkanaa mucaaradaa wal goote jechuudha kamtu durfama jaahila durfama jechuu aya yeroo darsiin caalimtoota warroota waa beekuu kennituu fi darsiin jaahiltoota wal bira dhufte jechaadha darsii jaahilaattu durfama warroota waa beeku san irra jechuu ta'e aaya wahuwa yakxubuu haala gorsuun nama san rakkoo isaa irraa baasanii as deebi'an jecha orma kanatti huxbaa masaajidaa dhiise wallaala san barsiise as deebi'e gaba huxbaadha as deebi'e huxbaa isaa guuttate rasuulli itti achi booda jechuudha duuba aaya faqaala kayfa salaatu lleyli tokko tokko rasuulli akkanumatti osoo gaafatullee ni dabarse tokko tokko nama osoma isaan gaafatanillee ofirraa jalaa callisee dubbii isaatti fufa jechuudha aya sun maali yoo jedhame gaafiin sun gaafii gartee hedduu yaachistuun ta'ii yoo ka ta'u taate yeroo saniin keessatti aya wanni itti jiran sun irra yaachistu yoo ka taatu taate jecha san akkuma nama dhageenyit dabarsanii ta irra jiran san geggeeysuun ni dandama jechuu taasunilleen kayfa salaatu lleyli salaanni halkanii akkami faqaala ni jedhe masnaa masnaa lama lama فإذا خشيت أمو يرو سدات الصبح جتان دخول وقت الصبح يرون صبح راسينو فإذا خشيت يرو سدات الصبح دخول وقت الصبح يرون صبح راسينو يو سدات هي أكم دلق جتا فأوتر قرقر بواحدة تكان فأوتر وتري قد بواحدة تكان ركعة تكان وتري قد قرقر توتر لك كقرسي قوتو maa qad salleeyta waan ati salaatte waan salaatte san ka qarsii gootu ka witriisii gootu waan ati duratti salaattee dabarsite jechuun qaala ni jedhe alwaliid ibnu kasiiriin yoo takkitti sanuu dhaqqabatin yoo takkittima sanuu osoo hin dhaqqabatin yoo lafti nama bariite guyyaa keessatti kafalachuu danda'a jechuu namtichi salaata halkanii salaatu salaata leeyliidha osoo takkitti san hin dhaqqabatin yoo takkitti masanu osoo hin dhaqqabatin yoo lafti itti bariite guyyaa keessatti kafalaa jennaan guyyaa keessatti kafala hadiisa itti jira guyyaa keessatti yeroo kafalu kan ammoo witiriin salaatu qariin salaatu jechuu yoo torba salaate fedhu jaha salaataa fedhu ammoo saddeet salaata haa malee witirii qariin godhu jechuu qariin godhu qarii godhuun guyyatti dhoowwaadha guyyatti qarii godhuun salaata sunnaadha ta salaatan tana jechuun duuba guyyaa kafalachuu ni danda'a namtichi hirribni isa dabarse ka salaata halkanii salaatu yookaan irraanfiin isa dabarsite ka irraanfiin isa dabarsite yookaan ka hirribni isa dabarse akkuma waan inni salaateetitti galan isaa galmeeyfama jechaadhatti hadiisni sabataadha aya akkuma waan gartee akkuma waan salaate akkasi galanni isaa galmeeyfama akkuma waan inni salaateeti ta'e jechuu ka dhukkubsatelleen akkas dhukkubsate ibaadaa dur yeroo fayyaa qabu dalagu yoo dadhabe galanni akkuma waan dalageeti isaa galmeeyfama rabbiin gaa gabarran ufii irra sadaqata jechuu duuba namticha raffiseetuma hirriba quubse yeroo inni achi ol ka'ee woy woy woy salaanni kiyana jala dabare jedhee mataa qabatu sawaamni keeti bar akkuma waan salaateeti sii jira sawaamni kee jedhee duruu bira kaa'e laal raffisee irra sadaqata jechuu nyaachisee fa'a rabbiin irra sadaqataa bar nama gartee yeroo soomanaa irraanfatee nyaate osoo gartee furuudhaaf daqiiqaan takka lamallee hafte aya namtichi soomana keeysatti yoo gartee kafuru taate soomana irraa yoo kafuru taate jechaadha duuba irraanfatee nyaate jechuudha maal godhuu qabaa yeroma yaadate sanit dhaabuu qaba jechuu osoo daqiiqaan lama sadiillee isa hafte achuman dhaaba jechuu soomana isaa bikkuma san irraa itti deebi'a jechuu laal soomana isaa jalaan banne abbaa fidhe rabbiin akkanumatti irraanfachiisee nyaachisee obaaseetuma isaa soomana qabu soomana qabda bar je'an gaamma a'a ayaaboo soomanan qaba soomana kiyya balleessa hogguu je'us lakkiin balleessine asumarraa itti fufi je'an irra sadaqata rabbiin beekaman ka fedhe jechuu beekaatuma irra sadaqata قال الوليد بن كثير وليد الإلم كثير نجد حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم ilmi umarii isaaniif odeyse anna rajulan gurbaan tokko naadaa ni lallabe annabiyya sala allaahu aleyhi wasalam nabiyyii rabbiititti ni lallabe aya nabiyyii rabbiititti ni lallabe jedhe duuba naada annabiyya wahuwa haala inni fil masjidi masjida keeysa jiruun dhagahamuu yoo dadhabe walitti lallabuun gaafsan hamaa hin ta'u rakkinan qabu jechuun itti lallabeen maal jeen kayfa salaatu lleyli salaanni halkanii akkamii jee gaafate jechuun حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جدم رسول ربي في, المس في المسجد مسجد كيس جرو كيستي osoma rasul zabana tokko ka rasulli masjida keessa jiru keessatti jechu fa aqbala as garagale aqbala as garagale fa aqbala aqbala fa aqbala as garagale jawaaba gartee beeynamaa jechuudhaati fa aqbalaan kun as garagale salaasatu nafarin jam'aanni sadihi as garagalan fuulli isaanii gama dowrii cilmiidhaa ta rasuula waliin asxaabaan itti jirtuu tanatti as deemu jiran jecha fuulatu gamana as garagalee gamana as yaa'u jiran fa'aqbala as garagale ammoo garuma cilmiidhaa sanitti as garagale isnaani namni lama isnaani namni lama ilaa rasuulillaahi sala allaahu aleyhi wasalam gama rasuula rabbii gama rasuula rabbii as garagale namni lamaa jee namni sadi asuma yaa'u jiran fuulli isaanii as qaceelee osuma akkasi as deemu jiran biraa as gara galan ammallee jarri lama cilmii tana bira hin dabarru bahara cilmiidha irraa dhuyinaa je'anii as gara galan jechuudha laal aya hin dabarre gama yaada waan bira aya yoo kompiitara olii gadhawanii ruumii khayriin keessa dubbatamtu irra dhaqan biruma taa'utu wayya jechu sanirraa utaalanii ufirraa ganda wanni hin tolle haasawamtu yoo seenan macasiyaa ufitti fuudhan jechuu taa duuba فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب ندم واحد تكو ندم درانو ديم التجرى واستمر على ذهابه جانين دوبا ديم سما إساسا نرت توري اتفوفي جيتشورا دوبا hin dandeenyu gaammaramnee taa'aa ooluu jeetuma ufirraa kute laalsun itti ulfaatti nama garii dowriin cilmiidha waan biraattu laafaaf tattaphachuu fa'aatu isaa wayya fa ammaa ahaduuma ammoo tokkoon isaan lameenii jara lameen bikka cilmiidhatti as dhufte sanirraa tokkoon isaan lameenii fara'aa ni arge furjatan banaa takka arge fara'aa ni arge furjatan banaa takka argate teeysoo naannoytee teeysu san keeysa dowrii san keeysa banaa takka argate bikka bana fajala sani taa'e achuma keeysa luuxee seenee taa'e wa amma al'aakaru ammoo kun fajala sani taa'e bikka taa'uun dhabeetumagaa guutamtee jennaan gamuma duubaa kanaan taa'e bikkuma teessumti itti dhumattu فجلس نتاء خلفهم جتان إسان دوب نتاء إسان دوب نتاء فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي وقمراوة قال نجده ألا أخبركم نما صداك صدوبة رزنكم ألا أخبركم إسني أديسو عن الثلاثة جمعات سده الرأي إسني أديسو جمعات سدين سنرى إسني أديسو أما أحدهم أما تكون إساني fa'aawaa ilallaahi gama allaha maxxane yookaa irkate fa'aawaahu llaahu allahalleen ufitti as maxxanse yookaa ufitti as irkise ma'anaan kana maaliidha gama bikkatti rabbiin jaalatuu dhaqee taa'ee dowrii cilmiidhaa keeysa waan rabbiin jaalatu dhageeffatee rabbi isaatitti gartee duuba zikrii rabbi isaatitti maxxane rabbiillee rahmata isaatiin isa maxxanse jechuudha duuba min baabil mushaakalaa jedhaniin waan akkanaa kana min baabil mushaakalaa baaba ol fakkeeysuudha akka taclamu maa fi nafsi walaa aclamu maa fi nafsika akka jechuudhaati taclamu maa fi nafsi walaa aclamu maa fi nafsika akka jechuudhaati min baabi ilmushaakalaa duuba fa'aawaahu llaah fa'aawaa ila allaahi fa'aawaahu llaah wa amma al'aakaru ammoo kun fastahayaa ni qaanfate ka qaanfate kun isa duubaan taa'e san fastahayaa ni qaanfate qaanfatuun kunillee min al'iimaani alistixyaa'u min aliimaan alhayaa'u min aliimaan qaanfannaan kun iimaana irraachi amma inni kun dowrii dhiibee aboona jala achi siiqaa je'e nama kana walitti hacuucee walitti gartee hacuucee rakkisee jidduu seenuus nima danda'a laakiin nama rakkisu jedhee qaanfatee duubaan ta'e jechu alhayaa'u min aliimaan iimaanni gaa nama cinqutti naman geeysu beek nama kana cinqawii namaan jea iimaanni iimaanni namaa bal'isaa je'a malee nama rakkisaa hin je'u duuba aya iimaanni kun babal'isaa nama kanaaf waa hunda keeysattu yassiruu walaa tucassiru iimaanni karaa kana deema duuba wabashiraa walaa tunaffira gama kana deema wol baqachiisuu dhabuu walii laaffisuu wol gagammachiisuu wol rifachiisuu dhabuu فاستحيا الله منه الله لين إراك أنفته استحياء يليق بجلاله قانفنا إسا ملت الله لين إسراك أنفته rabbiin rahmata isaa godha ibiddaan isan azaabu waan inni rabbiif jecha gartee duuba ka obboleeyyan isaatiillee hin rakkisin dowrii cilmiidhaa keessa waan ta'ee jiruuf jecha wa amma alaakaru ammoo kun fa acrada garagale dowrii cilmiitirraa garagalee maaltu nagahe jedhe ufirraa kute duuba maaltu nagahe jee ufirraa kute فأعرض الله عنه الله لين إرى غرغلي رحمة وفيت إرى غرغلي دوبا dowri cilmiidhaa tana dhufanii irraa deemuun rakkina tokko kanama oofuun maletti akkanumatti waan san irra darree yookaan irra laafaadha san barbaaduudhaaf jecha garagaluun hedduu dhiba jecha aaya hanga rabbiin namaa laaffise dowri cilmiidhaa tana itti maxxananii bahara deemu kana irraa dhugutu barbaachisaadha nama muslimtootaatiifi jechuudha duuba باب الاس... باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل باب الاستلقاء باب غراء الديسني ciisuu keessatti waa'ee nu dhufeeti istilqaa'i jechaan gara addeessu gaafa kam garaan addaata jennaan gaafa duydaan ciisan aboo garaa addeessitee maa ciista jedhan osoo garaalleen gurraacha ta'e haya garaa addeessitee maa ciista kanuma waccuun irra jiruufa baabul istilqaa'i baaba garaa addeessanii ciisuudhaati duydarratti ciisuu garaadhaan ol garagalanii jecha garaadhaan ol garagalanii ciisu duydarratti fil masjidi masjida keeysatti wamaddi rijili baaba diriirsuu miilaa keessatti waa'ee nu dhufeeti diriirsuu miilaa miila tana diriirsuu jechuu miila diriirsuu irratti miila kana diriirsu irratti daliilli ni jira daliila barbaachisaadha jechaadha miila diriirsu irratti daliilli barbaachisaadha duuba ومد الرجل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن أمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أرجع مستلقيا قراءة ديسيج سالتين في المسجد جتان مسجد كيس قراءة ديسيج سالتين waadican kaayaa haala ta'een ixdaa rijilayhi takkaa miila isaa lameen kaayaa haala ta'een alal ukuraa taanirra miila taan fuudhee taanirra kaayaa haala ta'een jechuu miila lameen takka fuudhanii takkarra kaa'u ni jira ee ni jira jechaadha ta'e duuba homaa rakkinaan qabu jechuu ta'e miila walirra kaayuu ni danda'ama haaya walirra kaayee rasuulli ciise masjida keessa ciisuu ni dandeeysa ee garaan ol garagaluu dandeeysa ee miila gadiriirsuu ee walirra kaatu miila ni danda'ama gariin nama agartee masaajida keeysa masaajidan ciisanii jedhe irraa nama ari'a وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك ور سلفا كنو أصحابون قرقدان كن رسولتي لتني أك رسول دلقتان يفعلان كدلقنت أن ذلك سن كدلقنت أن سن كدلقنت أن آه دوبا حديث برا كيست رواية مسلم كيست نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الأورجيت جرا أن يدع الرجل an yadaca arrajulu gurbaan kaayuu dhoorgeeti jira nacam an yadaca arrajulu ihdaa rijlayhi cala alukraa wahuwa mustalqin calaa zahrihi takkaa miila isaa lameen taanirra kaayee garaadhaan ol garagalee duydarra ciisusan dhoowweeti jiraa je rasulli duba kayfaljamcu asitti kunoo rasulli ciise jedha asitti dhoowwe jedha maal jedhan gariin isaanii mansuuka jedhan gariin isaanii lakki mansuukaa miti yeroo owraan gartee duuba jam'ii haa goonu jedhani yeroo qaamni isaa kasaalaa mul'atuun sodaatame qaamni isaa kasaalaa mul'atu yeroo sodaatame gaafsan ciisuun dhoowwaadha ol garagalanii yoo ammoo qaamni isaa kasaalaa mul'atuun hin sodaatamin dhoowwaa hin qabu ol garagalanii ciisuun ni danda'amaa jedhaniin duuba baabul masjidi yakuunu fi xariiqi min gayri dararin binnaasi baaba waa'ee masjidaa keessatti nu dhufeeti yakuunu mazinni sun ka argamu fi xariiqi karaa keessatti ka argamu yakuunu binaa'uhu jaarmayni isaa ka argamu fi xariiqi karaa keessatti ka argamu karaa keessatti ka argamu karaa keessatti ka argamu karaa keessatti mana rabbii ijaaruun jira min gayri dararin binnaasi rabbummaan akka bukaarii kana nu haa godhu yaa muslimtoota wallaahi hedduu nama hawwisiisa silaa samiin aanan nu roob deemi wama hunda akkanuma jala gallaalanii daliila itti barbaadani wannummaan namni gaa akka saroota raqarratti wal nyaattu wal nyaatuuf jira wanni namni akka saroota raqarratti wal nyaattu ruumichillee nagaha wajji nyaataa beeki raqa hogguu argate ruumichi gurguddaan tokko allaattiin gurguddaan tokko nagaumaa wajji nyaata namni kun ammoo akka sarootaati xabi'aan isaa akka sarootatti dhiyaattee akka sarootatti wal nyaata yeroo waan takka argate irra wal nyaata ustee waliin nyaachuu dhiistee saroonni ustee waliin nyaachuu dhiistee osoo quuftee irra hafelleedha bar osoo quuftee quuftee irra hafelleedha ustee waliin nyaachuu diddee irra wal nyaatti aya xabi'aan makluuqa banii aadam ka gariidha xabi'aa saritti dhiyaate jecha kanaafuu rabbiin garii warroota isa didee sareedhatti fakkeeysee in taxmil calayhi yalxas aw tatrukuu yalxas yoo gartee ati lakkiistellee sareen nima harayyata hargana hafuura darbuu harganuu hin dhiisu yoo ari'uu baattellee inni harganuu hin dhiisu jedhe horma kitaaba rabbii seenee diini rabbii seenee diini rabbitti hin dalayne ka diini rabbii keeysaa bahe saroota fakkeesse jechuudha rabbiin subhaana wata'aalaa orma diinii beeku ka diinii rabbii keeysaa bahe osoo diinii beeku maali fakkeeyse namticha san saretti fakkeeyse duuba kama salil kalbi jeen duuba in taxmil calayhi yalhas aw tatrukuu yalhas namni tokko diinii qabaataadha yoo diini dalaguu baate sarootatti fakkeeyfama harroota fakkeeyfama jechu laysa lanaa masalu saw'i namni tokko kennaa takka sadaqaa takka kennatee yoo irra deebi'e sifti isaa ka masalil kalbi jedheen rasuul alehi salaatu wasalaam akka sareeti jedheen sareedhaa wali fakkeeyse saree waan haqqiste haqqistee deebitee nyaattu sanii wali fakkeesse jechuu gariin xabi'aa makluuqaa xabi'aa sarootaati rabbiin xabi'aa sarootaa nurraa haa qabu nacuudu billaahi min xabiicati ilkilaabi aaya duuba masjida karaa keessatti ijaaruun jiraa jee baabu almasjidi yakuunu fi xariiq baaba waa'ee masjida keessatti nu dhufeeti yakuunu binaa'uhu jaarmayni isaa ka argamu fi xariiqi karaa keessatti min gayri dararin binnaasi nama kana miidhuudhaan maletti nama kana miidhuudhaan maletti miidhaa namaatiin maletti laal miidhaa namaa tan akka itti baqatan garte hattaa mana rabbii ijaaruu keessatti miidhaa namaatirraa baqadhu mana rabbii ijaaruu keessatti wama rabbiitin dalaga jetteetu nama miidhin wani rabbii gaawoy miidhaa of keessaa qabdiire aya asii waan rabbii dalagaa yoo asii nama miidhan akka nama gartee qaama akka nama wadda'atee miila takkitti ammoo shintibeeti udaan keessa kaa'ee taan xahaaratee dhiqatee allaahu akbar samica allaahu liman hamida je'uuti aya gama kaa waddaate miilli takkittiin ammoo udaan ofirraa qabdi kayfaljamu gaa ibaadaan akkana ibaada uf jalaa balleesse gaa namni kun aya maaliif jennaan miidhaan tun ibaadaa namarraa guurattimi guyyaa qiyaama akka rasuli jedhetti min gayri dararin binnaas nama miidhuudhaan maletti miidharraa fagaatu jechuu wabihi qaala alhasan wabihi kana ay bijawaazi binaa'ihi mazida ijaaruu baqqa'uu kana ijaarsa mazidaa kana ni baqqaa jechuu karaa keeysatti qaala jedhe eenyu alhasanu hasan wa ayyuubu ayyuub illeen wa maaliku maalik illeen jechuudha duuba maalik illeen ormi kun hundi ni baqqa'aa jedhan wa calayhi iljumhuuru jettaan ormi jumhuuraati illeen kanarra jiran ormi jumhuuraa wa ammaa maa ruwiya can aliyyin wabni cumara min almanci fasanaduhu daciifun wanni ammoo odeeyfame tokko hadiisni odeeyfame caliyyiirraa ilma umariitirraa ka odeeyfame sanadin isaa daciifa maal keessa odeeyfame masjida karaa keessatti ijaaruun hin jiru miidhaan itti gahuu itti gahuu baatu jechuudha kenna hadiisni sun laakiin sanadin isaa sun daciifa jechuudha imaamul albaaniin daciifa abi daawud keessatti daciifa godheeti jira aya kanaafuu yoo rakkinni namatti hin gahin karaa keessatti ijaaruu ni danda'anii jechuu ta'e حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أنت نجت دوبة لم أعقل أن بين أبوي أيو أبوك ينبينه أيو أبوك ينبينه إلا وهما حال إسان لمن يدينان يجان قبة نتمالي الدين دين إسلامنا ده إلا وهما حال إسان لمن يدينان قبة نتمالي الدين دين إسلامنا ده yadiinaan jechuun haala qabatanitti malee jechuudha diini islaaminaadha yatadayyanaani bidiini lislaami jechuudha diiniin kun addiina jechaan mansuubun binazci likaafidi waan kisraa isa godhu asii fuudhuudhaan nasbii ta'e aya kanaafuu yadiinaan iddiina biddiini jechaa ta'a haala isaan lameen qabataniin addiina biddiini diini islaaminaadha yuqaalu daana bikazaa dayaanatan watadayyana bihi tadayyunan akkanaatu jedhama lugaa keessatti ولم يمر علينا نور هندبر يوم غيان تكل نور هندبر إلا يأتينا حال نتلفت ملي رسول فيه غياسا إنكيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي غياسا إنكيسة حال نتلفت ملي لال ولم يمر علينا يوم غيان تكل نور هندبر إلا يأتينا حال نتلفت ملي فيه غياسا إنكيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي طرفي النهار في طلمين غيا كيست bukuratan ganamaa fi wacashiyatan saafaya galgalaa keessatti bukuratan ganamaa fi wacashiya saafaya galgalaa keessatti cufa guyyaadhaa keessatti nama ziyaaruu irratti daliila ni qabdaa'e cufa guyyaadhaa keessatti nama ziyaaruu irratti daliila qabdaa'e ganamaaf galgala nama ziyaaruu irratti daliila qabdaa'e ni qabda jechuu guyyaa guyyaa tokko keessatti taraa lama deebuu irratti daliila ni qabda jechuudha nama ziyaaruu irratti summa badaa liabii bakiriin abbaa bakiriitiif ni mul'ate ni mul'ate fabtanaa ni ijaarate maaltu mul'ate ilaalcha yaada bareedaa tokko mul'ateef mana rabbii tokko haa ijaaradhu ka ibaadaa itti godhu jecha mul'ateef fabtanaa ni ijaarate masjidan masjida ijaarate bifinaa idaarihii abaada ganda isaatitti yookaa qe'ee ganda isaatitti yookaa'u fuuldura mana isaatitti jechuudha abaada araddaa qe'e fakkaana ni ta'e yusallii kasalaatu ta'e fiihi jechaan masjida san keessatti kasalaatu tahe masjida san keessatti ka salaatu tahee je wayaqra'u ammallee ka qara'u ta'e alqur'aana qur'aana ka qara'u ta'e ka qur'aana qara'u ta'e ni salaata qur'aana keessatti qara'a mana rabbii kunoo dalagaan isaa kana jechuu itti salaatu qur'aana itti qara'u manneen biraa keessatti dhiisuu jechuudha duuba itti qara'u itti salaatu komiteen achi keessa teeyse walloluun seeraa miti jechuudha duuba masaajida rabbii keessa ta'anii komiteen walloluun imaamaa fi mu'azzinaa fi mintaqiriyoo kana kanaan daaraa waliin baasuun mazinni dalagaan inni qabu lolaa miti itti salaatu itti qara'u kanuma jechuudha duuba na'uudu billah dirree lolli keessaa fagaachuu qabu itti dhufa zabana kana bar waan nama ajaa'ibsiisu zabana kana dirree lolli keessaa fagaachuu qabu lolli inumaa achumatti ta'a masaajida irra hedduu yoo irra deemtee ilaalte komitee fi maaliyyoo wallola qabdiin majaan duuba muazzinaa fi mintaqiriyyoo wal dhaba qabdiin majaan maaliyyoof maaliyyoon maali wanni akkana na'uudu billaah فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف كدابة عليه إسرت فيقف كدابة عليه إسرة نساء المشركين الألوى مشركتوتا كيرا دابتنتان dhalaan mushriktoota abbaa bakrii eessara dhaabbatan duyda mogara irra dhaabbatuun kun bira dhaabbatu jechuudha ma'anaa muraadaa irra dhaabbatu jechuun bira dhaabbatu dhaabbatanii ilaalan jechuudha duuba namni gartee wayitti ariifatu dubartootaa fi ijoollota ka hedduu waa laalutti ariifatu faashin addunyaadhaa tokkoffaa lambar waan eenyuun lafaa guuranii beeytanii dubartootaa fi ijoollota aya wanni torbaan tokko uffatamee torbaan kaan fokkate jechuudha ka haarooyini gad dhufuu qaba akkana jechuu hedduu wayitti ariifatan itti ariifatan duuba gama abbaa bakrii kana gaa dinqisiifatanii ilaalan ijoollotaa fi beerri irra wolgeeyse yacjabuuna minhu kunoo irraa dinqan nisaa'ul mushrikiina dhaloowwan mushriktoota wa abinaa'uhum ilmaan isaaniitilleen yacjabuuna minhu isarraa dinqan isarraa dinqan akkan irraa dinqan maaluma sawannummaan inni dalagu maal dubbataman guddichi kun jaan wayanzuruuna kalaalan ta'an ilayhi gama isaa kalaalan ta'an wakaan abubakrin abbaan bakriini ta'e rajulan gurbaa bakkaan jechaan kasiiraa albukaa'i gurbaa boo'icha heddummaatu ta'an bukkaa'a bakkaa'a jechaan akkaan jechuudha duuba alaa wazni facaal kanarratti waan jiruuf ka akkaan booyu ta'e ni boha kalimaa rabbii dubbannaan imimmaaniin jala deema laa ilaaha illallah yaa rabbi raxmata nuu godhe kalimaa rabbii dubbannaan imimmaaniin jala deema imimmaaniin jala deema jechuudha duuba imimmaan uf keeysa barbaadan kana iimaanan namaa fida duuba bukkaa'a bakkaa'an hedduu booya hedduu booyaadha ta'e jechuudha imaana isaaniittu akkanatti gaa isaan boochisa akka gartee duuba kalii bukan bukaa'an zaati cudla akka gartee jaartii armallaadhaa armallaa du'an geeysinaa ta ufii keessa boochii hin jenne maaf akkas jedhan armallaa du'an geessinaa ta ufii keessa boochii maa jedhan hadiis oromoo keeysatti booyicha heddummaatti jechu yeroo hundaa'u ni boochi kanaaf jecha waan booyicha heddummaatuuf jecha ormi kun akka armallaatitti ufirraa booha rabbiif jecha boohan laakiin cinqii mataa isaaniitiif himiti rabbiif jecha azaaba sodaatanii jechuu kazaakazu tashbiihi bacda jumla kalii bukan buka an zaati cudla akkana jee duuba ibnu maalik alfiyaasaa keessatti waa'ee kana ni boochi hedduu boochi jechuudha shi'irii ittiin godhatan inumaa'u jecha kalii bukan buka an zaati cudla aya armallaan tun hedduudha boochi akka isii armallaadhaa sanitti rabbiif jecha booyan isaan laa yamliku caynayhi ija isaa lameen hin mallakatu hinan dhurfatu hin danda'u jechuu laa yamliku hin danda'u hin danda'u caynayhi ija isaa lameen qabu maal irraa jennaan imimmaan irraa qabu hin danda'u idaa qara'a alqur'aana yeroo qur'aana qara'e imimmaan irraa ija isaa lameen qabu hin danda'u jee duuba subxaana allah faafzaca daalika sunni rifachiise ashiraafa qureeshin gurguddaa qureeshii min almushrikiina mushriktoota gurguddaa qureeshii ni rifachiise namni tokko yoo boohe rifannoon takka qalbitti nama ni argamtire ni argamti amma yeroo gartee yeroo gartee taraawihi ni salaatamu kana warroonni gartee qur'aana kana rabbiin barakaa sagalee isaanii keessatti godhe yeroo salaatan yeroo nama salaachisan jechuudha yeroo isaan bohan ka duuba dhaabbatu kun illee imimmaan gadhiisa maaliif jennaan riifannoota takkaatu namatti argama jechuudha booyinsa ilma namaa kanarra duuba mazida karaa keessatti abbaan bakri ijaarate jechuu isaati irratti daliila nuu fiduu isaati bukaariin baabaan asii walqunnama jechuu baabu salaatii fi masjidi suuqii baaba salaatuu keessatti waa'ee nu dhufeetii fi masjidi suuqii masjida magaalaa keessa jiru keessatti masjida magaalaa keessa jiru keessatti masjida magaalaadha magaalaa yoo dhayxe magaalatti masjida gartee warra magaalaa salaatu dandeeysa e haya wasalla ibnu awfin ilmi awfini salaate fi masjidi daariin wasalla ni salaate ibnu cawnin ilmi cawni ni salaate fi masjidin masjida tokko keessatti salaate fi daariin ganda tokko keessatti ka ta'e yuglaqu inni sunuu ka cufamu calayhim isaan san irratti ka cufamu albaabu hulaan isaa ka cufamu masjida garii gaahulaa isaa gaccufatanii salaatan fi daariin ganda tokko keessatti ka tahe yuglaquu ka cufamu calayhim isaan san irratti albaab hulaan ka hulaan irra gaccufamu jechuudha achi keessatti salaatee je duuba jecha ulamaa'iiti illee wanni fiduuf inni kun maali hadisni rasuulaatu ni gaha maa jecha ulamaa'iidha fida jecha ulamaa'ii wanni fiduuf fahamii kana an qofti hin fahamne ulamaa'ii akkana fahamtee dalaytu jira duydaan uf jabeeysu jechuudhaan duydaan uf jabeeysu jechoota tokko tokko ka ka duydaan uf jabeeysan حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو معاوية كن محمد بن حازم الضريري عن أبي صالح مكان ذكوان جنان ذكوان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع صلاة نتو تهدو صلاة نتو تهدو تاتو تهدو ولين صلاة كتب برا كيست أمو صلاة الجماعة جتشارا نفا صلاة الجماعة صلاة نتو تهدو ولين صلاة جتشارا تزيد ندبلتي على صلاة ندبلمتي على صلاة صلاة إساتر ندبلمتي salaata dhiirtichaatirraa fi beeyti mana isaa keessatti ka salaatu sanirra ni dabalamti wasalaatii salaata isaatirra ni dabalamti ammas fi suuqihii suuqa isaa keessatti ka salaatu sanirra hamsa wa ishiriina daraja diidamii shan dabalamti gama darajaati diidamii shan dabalamti gama darajaati jee duuba aya diidamii shan irra dabalamti jechuu namni kophaa salaatuu fi namni yam'aata waliin salaatu hangam takka wal caala jennaan darajaa diidamii shan wal caala jechuu درجات ديدمي شن فإن أحدكم تكون كيسا إذا تودأ يرو ودأت تكون كيسا يرو ودأت جتشورا فأحسن يرو تلشي ودو إيسا يرو تلشي ودو أتلشونغ أكا رب جدت أكا رسول جدت غرتي تلشني ودأتورا سيرا برباجساتين بابا ودو آخيستي بل إنان أرغتنا كاتت تلشن وأتى المسجد مسجد كراكه لا يريد كهم فين هالتين إلا الصلاة صلاة مليك كم فين هالتين حاجانا ما أجت باسوراف كنتين كأفماف ka'ee rabbiif jecha salaata san salaatuudhaaf jecha achi dhaqe lam yaxuxu inni sun hin tarkaanfatu khuxwatan tarkaanfii takkaillee hin tarkaanfatu tarkaanfii takkaillee tarkaanfate hoo illaa rafacahu allaahu allahaan ol isa fuudhu malee waa hin taane illaa rafacahu allaahu allahan ol isa fuudhu malee waa hin taane bihaa jechaan tarkaanfii saniin bihaa khuxwaa saniin tarkaanfii saniin yookaa'u sababaa tarkaanfii saniitiin bisababihaa darajatan sadarkaa isaa ol fuudhu malee waa hin taane akka inni gama mana rabbii miila fuudhuun darajaa jannata keessatti ol fuudhuufi jira rabbiin waxaxxa haala buusutti malee waa hin taane canhu isarraa khaxi'atan cubbuu khaxi'atan cubbuu macasiyaa irraa buusaa yeroo inni miila takka ol fudhate darajaa yeroo inni miila taan ol fudhates macasiyaa irraa harcaasa jechuu duuba gara masaajidaa deemuun kun fiiguu kana malee waan inni namaa qabu kana keessatti gadi beekuu dhabuun ni mala kanaaf gartee duuba beekutu barbaachisaadha hadiisni rasuula nu beeksise darajaadha nuu qaba deemsi kophatti deemsi kophaanu deemsummaan qofti darajaa nuu qaba jechuudha laal ka salaata itti dhiisiyyu hattaa yadkula hamma seenutti almasjida masjida hamma seenutti وإذا دخل المسجد يرو مسجد سينه كان نتا في صلاة جتان في ثواب صلاة قالت صلاة كيست تهرمتج صلاة كيست تاجتون قالت صلاة كيست تها akka nama salaatu jiruutitti galata argata waan masjida rabbii taa'ee salaata eeggatu jiruuf jecha maa kaanati jedheen kunoonninu maa kaanati waan taateen sharxii taateen taxbisuhu ka isa hiitu yookaa ka isa tursiistu maaliin assalaatu jechu salaanni waan salaanni ka masjida keessatti isa hiitu yookaa isa tursiistu taateen yoo masjida san keessa ture galata argata jechuudha duuba watusallii rahmata kadhatti yacanii isarra yacanii itti baana calayhi isa san irratti almalaa'ikatu maleeykonni raxmata kadhatti jecha maa daama waan tureen fi majlisihi bikka teeysuma isaa san keeysa allazii bikka sanuu yusallii fi ka keessa salaatu san keessa waan tureen waan inni bikka san keessa tureen du'aayii gootiif jechuudha duuba maal jettime allaahumma iqfir lahu yaa rabbi gabricha kee kanaaf araarame ka rabbiif jecha salaata eeggatuudhaaf taa'u allaahumma irhamhu yaa rabbi raxmata godhiif araaramallee kadhattiif rahmatallee kadhattiif jechuudha laal maa lam yuhdis fiihi waan achi keessatti hin dhuufiniin yoo dhuufe du'a cabse yoo du'a cabse gartee gaa du'aa'ii kana irraa fuuti jechuudha duuba wadda'atee qulqullaawee taa'u qaba jechuun riwaayaa biraa keessatti sabaa wa ishiriina jechaa jira kitaaba azaanaa baabuu fadli salaatil jamaacati jechaa keessatti bukaariin kafite sabaa wa ishiriina diidamii torba jedhe duuba diidamii torba galata diidamii tokko torba argata namni tokko na'am galata diidamii torbaanii nama kophaa salaatirra salaanni nama jam'aadhaan salaate irra caaltuudha je'a riwaayaa biraa keessatti ta'amma qaraane tana keessatti ammoo kamsa wa ishiriina diidamii shaniin ja'a diidamii shaniin caalti ja'a duuba keeyfal jedhu jennaan eega lakkoofsa xiqqaa beeysifamee rasuulii lakkoofsa guddaa beeysifamee je'aniin duuba yookaa'u gartee العدد العدد القليل لا ينفي الكثير لكوفسة تكشا دبتون لكوفسة هدو هنا هن أبم سيسو قد لكوفسة قدان كن هنجرو جا شرط هنكنو لكوفسة تكشا دبتوني جان دوبا yookaa gartee akka ziqii isaaniitiin akka ziqii isaaniitiin akka namni walirra caalu imaana keessatti salaata isaanii keessatti akka namni walirra caaluun jechaadha ziqii akka qabaniin ka akkaan ziqii qabu salaanni isaa diidamii torba ka gartee heewasa qabu ammoo diidamii shanii jaaniin duuba wallaahu aclam bisawaab السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أسمت الأمنا بارك الله لكم